petero nkurunziza murakoze
iyi mwumviriza ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri city radio fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu inshuti ya bose mu rwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icyenda na mirongo irindwi na zibiri naho ku rubuga rwa interineti mutwumvira kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com muri kumwe na fideni yo ngabo ndabahaye ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha amakuru dutegura tukanayabashikiriza turi mu ngo zacu mu ntumbero yo kwirinda ikiza c'umugera wa korona mu burundi uno munsi niho hatunganywa ibikorwa vyo gushingura nyakwigendera perezida petero nkurunziza vyabereye ku mugwa mukuru wa politike gitega abarundi bahora bamuyoboka bamushigikira urabashoboza kuyoboka no gushigikira samuragwa yasize kuko nawe nyene yashobozwa kuko afise abamufasha amaboko turagushimiye rero kuri uyu mugirwa wa nyuma iyo ni denise bucumi nkurunziza umutambukanyi wa nyakwigendera perezida petero nkurunziza abarundi bari mu ikambi y'agateganyo ya kavimvira muri repubulika ya demokarasi ya kongo bazindukiye mu myiyerekano mu gitondo cu- kuri uyu wa gatanu biyamiriza ubusuma bw'ibifungurwa bumaze iminsi bukorwa naho sentare yo muri pakisitani yakiriye abagabo batanu imaze kubegeka ko icaha co kuba umugwi al qaida no gushigikira iterabwoba imbere y'ayo makuru tubanze duhere ku yavugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya muri somaliya umuyobozi w'umugwi al shabab eh, ashraf azmi abu hamdan yishwe ejo ni mukankusa dufite ibindi kuri iyi nkuru Aslaf Azmi Abu Hamdan yakomokaga mu gihugu cya Nepal yari ku rwego rwo hejuru mu batanga imyitozo mu mutwe w'abarwanyi ba kisilamu itangazamakuru rya leta muri Somaliya rivuga ko abashinzwe umutekano ba Somaliya biciye uwo muyobozi w'umutwe wa al Shabab mu bikorwa byabo bya gisirikare aya makuru bayatangaje ejo kuwa kane Aslaf Azmi Abu Hamdan yiciwe mu bikorwa bya gisirikare mu ntara ya Middle Juba mu majyepfo ya Somaliya nk'uko radiyo ya leta ikomeza ibivuga hari n'abandi barwanyi batatu nabo bishwe umutwe wa al shababu umaze igihe umaranira guhirika guverinoma y'igihugu cyose cya somaliya kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani uwo mutwe ushaka gushyiraho ubuyobozi bugendera ku mategeko adakuka ya isilamu shariya turagushimiye eugeni naho muri nigeria umugwi ukorana na leta ya kisilamu wiyongoye ku mugwi boko haram wongereje ibitero uwo mugwi ntagondwa z'abayisilamu usa n'uri kurongereza inguvu mu buraruko bushira uruseko bwa nigeria uriko ugabisha muri iki gihe ko uzokwica abasivile bafashe igisirikare ca leta canke amashirahamwe ajejwe gutabara umugwi wiyongoye ku mugwi boko haram mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu uvugwa ko uvise abanywanyi ibihumbi bitanu inguvu zawo zasa n'izagabanutse mu ntango z'uyu mwaka kubera ubucanamwo hagati y'abawugize nyamara mu ntango z'uku kwezi uwo mugwi warishe abantu barenga ijana na mirongo ibiri mu ndwi imwe harimwo abantu mirongo ine mu gisagara ca munguno kirimwo abataye izabo barenga ibihumbi ijana na mirongo itanu umugwi boko haram mu bitero vyawo ushimikira ku bibanza vya gisirikare n'abasirikare nyamara uwo mugwi waragize kandi ibitero ku basivile ukoresheje ibitero vy'amabombe vy'abiyahuzi kenshi bikorwa n'abana b'abakobwa igisirikare ca leta caragize intsinzi kibifashijwemwo n'abanyagihugu bifuza ko uruhagarara n'ubwicanyi bihagarara muri ako karere muri pakistani sentare yaho yakiriye abagabo batanu imaze kubegeka ko icaha co kuba mu mugwi al qaida no gushigikira iterabwoba ibindi turabibwirwa na geoffrey mutagoma itangazo ryaturutse mu ishami rishinzwe kurwanya iterabwoba mu ntara ya punjab yo muri pakistan ryavuze ko buri umwe muri abo yahanishijwe igifungo cy'imyaka cumi n'itandatu n'ihazabu y'amafaranga imitungo yabo bwite nayo yafatiriwe urukiko rwabahamije ibyaha byo gutanga amafaranga ashyigikira iterabwoba gutunga ibisasu biturika kuba mu mutwe utemewe n'amategeko no gutunga inyandiko zawo uko ari batanu bafatiwe mu mujyi wa gujaranwara mu mpera z'umwaka ushize ikinyamakuru Dawn cyandikirwa muri Pakistan kivuga ko bayoboraga ishami ry'umutwe wa Al-Qaida rishinzwe itangazamakuru muri icyo gice umuryango mpuzamahanga ushinzwe kugenzura ibikorwa bishyigikira iterabwoba mu buryo bw'amafaranga washyize Pakistan ku rutonde rw'ibihugu bigomba guhozwaho ijisho uyisaba guhigisha uruhindu bene ibyo bikorwa aho ariho hose ku butaka bwayo
ayo yari amwamwe mu makuru makuru avugwa hirya no hino ku isi mwananya kumviriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abashobora kudushikira kuri interinete ni kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu burundi uno munsi niho hatunganywa ibikorwa byo gushingura nyakwigendera perezida petero nkurunziza byabereye ku mugwa mukuru wa politike gitega ibindi kuri iyi nkuru twumvirize mugenzi wacu eroje wirikaneza akorera mu biro by'ijwi ry'amerika i nairobi muri kenya
indirimbo zo gucura intimba nk'iya korale y'abakozi bo kirimba ca perezida nizo ziriwe zirasamirana ku kibuga citiriwe ingoma ku mugwa mukuru wa politiki gitega habereye imihango nka yose yo gusezera irya nyuma perezida pierre nkunziza evariste ndayishimiye umukuru w'igihugu yamusimbuye yahagije ubutwari bwiwe amugereranya na ntare rushatsi umwami wa mbere w'uburundi hamwe n'izindi ntwari nka rwirwa gasore yagwaniye ukwikubukira na melchior ndadaye yazanye demokarasi yavuze ko ahombye umukunzi akaba n'umuhanuzi w'ikirenga ntiturizwa n'ubusa turizwa n'ikirukuri turirira umukunzi adukunze rurengeye ubwo tumukunda inkuru nziza ari nkinzo ikingira iteka n'itekano ryari akarorero k'indongozi nziza ni umukunzi soma mbike umukunzi pampe w'uburundi iyo imana yari kutugisha inama habanamba siwe twari gutanga umurimyi w'amasaka ntatangura kugesa ibishishi ahera nyabona kuyarimwo reka twiremeshe mu kuvuga tuti wamwiyegereje kare kuko ari umweranda abanyakibi ntibahava bamwandukiza jewe ubwanje ndahomvye umuhanuzi mukuru umwe abazwa vyose akabazi n'akari mu nda y'ingoma nk'uwayikanye wa wundi amenye icasongoye ihwa ndayishimiye yumvikana mu ijwi afite agahinda kenshi akanagira aho ahagarika kuvuga amosozi akagenderanira mu maso yanagize ibyo atangaza n'ibyo asaba abarundi nk'uko wabiduhimirije tuzobugamburukira mu gusozera igikorwa watanguye twubake ikirimba hambavu y'ingoro dushitse rya sezerano ry'igiseke gishigikiye kandi gishishiriye mu ntumbero yo gutera iteka nyinicubahiro petero nkuru nziza nk'uko nawe atahengeshanije kuri dutera tugiye kurondera inyubakwa y'iteka tuzomwitirira kugira tugume tumwibuka turasavye umuntu wese azoca hafi ya kiya kibanza aruhukiramwo yaba ubugenda n'amaguru canke ugenda n'ibihinda guhagarara akazirikana iragi ryiza dukesha nyinicubahiro petero nkuru nziza umupfasoni wa nyakwigendera nawe yashimiye cyane umuryango wa perezida ndayishimiye na leta umunega wiwe yari arongoye ukuntu babaye hafi mu isengesho ryiwe denise bucumi nkunziza yashimiye imana ko nagize amahirwe yo gufuha uwiwe mu gihe atari bose bayabona abarundi bahora bamuyoboka bamushigikira urabashoboza kuyoboka no gushigikira samuragwa yasize kuko nawe nyene yashobozwa kuko afise abamufasha amaboko turagushimiye rero kuri uyu mugigwa wa nyuma n'ubuntu tugiriye kubona iki gikorwa gikoretse hari abapfishije ntibahamba natwe hari abo twafishije ntitwahamba turagushimiye rero kuri iki gikorwa gikoretse umupfasoni denise yabonetse aremye cyane yanavuze ikindi kintu kimunezera n'imfuvyi asize ikindi cyaturemesheje twaravuganye n'abana turavuga ngo nimureke dushima imana kuko nyakwigendera i- agiye atahemukiye umuryango ntiyigeze aduhemukira kandi ntiyahemukiye n'igihugu kuko yahemukira igihugu twari kubahana ariko kandi tu- tumaramaye ikindi nacyo yarangije atarushe atarushe cyane ikindi dushimire imana nuko atapfuye urupfu twarabonye abakuru b'ibihugu bamwitangiye imbere bapfuye nabi bapfuye urupfu rw'agashinyaguro ibihugu vya tanzania kenya kongo brazzaville guinea equatorial hamwe na zambiya vyarungitse intumwa zimwe umupfasoni wa perezida wa zambiya asanzwe ari umugenzi cane wa denise nkurunziza umushikiranganji wa mbere wa tanzania yavuze ku giti c'abashitsi kasimu majaliwa yagize isezerano Moja kati ya kazi kubwa ambayo ame- ameifanya na ameiacha ni pale ambapo alizungumza na Rais Dr. John Pombe Magufuli, mwenyekiti wa nchi za SADC, aliviomba na kimwe mu sikitika, bikorwa yakoze kandi ametangulia asize mbele za nicyo haki baganiriye na jamhuri, perezida john likiwa pombe magufuli ahagarariye umuryango wa sadeke yasabye ko uburundi buba umunywanyi turababaye ko aseze y'isi bitarakorwa ariko ndizeye nyakubahwa mukuru w'igihugu kuzobishitsa twebwe tanzania munsi y'uburongozi bwa pombe magufuli tuzogufasha kugira ngo uburundi buba umunywanyi wa sadeke kugira ngo dukomeze iragi ry'ico gikorwa yatanguje nyakwigendera perezida pierre nkurunziza yaratamiye cyane kubona uburundi bwinjira muri sadek hii ikiwa pia mwanachama wa nchi za SADC.
niko bwana majari we yashikirije perezida nkurunziza yasandavye kuwa munani uku kwezi akaba yokwije imyaka mirongo itanu n'itandatu mu kwezi kwa cumi na kabiri uyu mwaka asize umukenyezi n'abana batandatu umuhungu we w'imfura Keri inkuru nziza akaba ari mu ntwazangabo z'uburundi afite ipeti rya liyotena n'uyu munsi akaba yabonetse mu mihango yo gufuba se yambaye impuzu za gisirikare eroje wurika neza ijwi rya amerika
urakoze eloge abarundi barenga igihumbi n'amajana atanu bahungiye muri repubulika ya demokarasi ya kongo bari mu ikambi y'agateganyo ya kavimvira bazindutse mu myerekano mu gitondo c'uno munsi wa gatanu biyamiriza ubusuma bw'ibifungurwa bumaze iminsi bukorwa na bamwe mu bakozi bashinzwe ibifungurwa muri iyo kambi imenyeshamakuru y'ijwi rya amerika vedasita ngabo yaganiriye n'impunzi zo mu ikambi ya kavimvira
cyatumye dukora umwigaragambyo ni uko hamaze igihe kirekire nk'ahari ubusuma turabutohoza buri mu buryo bw'inyegeje ubwa mbere babeshye ko ari abarefije biba ariko buke buke tugiye dutohoza twasanze burya atari abarefije turi ko tubireba harimo bamwe bamwe muri aba bakozi ba biba kuko ntibanagomba no gushyira dosiye hejuru ngo bigaragare abasoma baboneka bari bo biboneka neza yuko ari bo niyo dufashe ibintu byibwe ntibashaka ko tubishyira ahabona bashaka tubinyegeze bigaca biherera iyo nimba mu by'ukuri barungika ibintu biciye mu- muri porotaye byashika muri sitoke bigaca bica mu ntoboro y'amabati bisohoka hanze mutubarize ayidesi irunga ikinya ko hariho abandi barezije b'inyuma y'urupangu baronka inda mu ijoro aba ari bo hanyuma icyo kimaze kuhaba turafise n'ikindi kibazo cy'ukuntu batudindiza batugumiza ngaha kugira bagume baronka ukuntu indya nziza birira natwe bakatugumizaho kutujyana hehe mu nkambi batugize nk'urudandazwa turi abantu bameze nk'abanyororo bafungiye ahantu kugira baronke ukuntu baturira ibintu biturungikira batukoze nk'urudandazwa ikibazo cyabaye kuri muri muri muri iyi kambi ya kavimvira iyo abarundi bari ngaha mu- muri iyi kambi ya kavimvira saa tatu z'ijoro twabyutse tumaze kubyuka kubera hari haheze igihe kinini cyane a- imi- imifuko y'ubufu imigereni y'amakoto igenda tukabu- tutazi iyo iri kirajya ejo rero turu- tuba tumaze iminsi turi- turunga urunani rw'abantu b'aba- ba- b'abahungu dusanzwe tuba ngaha turararira tumaze kurarira dusanga tujya twagiye kwikangura kurarira dusanga imifuko ya mbere yamaze kugenda imigereni imifuko y'amanjegeri tugiye kubatesha abaca- a- abandi bagenzi babo baca batangura kudutera amabuye batanguye kudutera amabuye natwe tubaja ko tugiye tubirukanga ko dusanga bajaji zingahe zibiri zamaze gupakirwa zagiye niko kuca dutora ibi bi- ibi mubona ngaha iyi mifuko cumi n'itanu n'ibice bibiri Eh, ubufu ubufu nibwo bwa nibwo twatoye ariko amavuta n'amanjegeri ntitwashoboye kubironka byari byamaze kugenda na bajaji ibyo rero nibyo twagerageje kubatesha aribyo mubona ngaha byatwawe n'abandi ababitwa- ababitwaye ntitwababonye ariko byafatiwe mu gikoni aho bate a- aho ba- ba- baki- aho bateka indya bagaburira abarefite abakozi bateka mu gikoni n'iyi saha ntiturababona turarembye ahubwo n'inzara iri mu kutwica kuko urabona batugaburira rimwe isosi gusa ya manjegeri none imana bari bamaze iminsi tumaze iminsi twumva ko ibintu byibwa ni bimwe muri wa mugani w'imi- w'ikirundi bavuga ko iminsi y'igisuma iharuwe kari mirongo ine none yarayishitse ejo twafashe imifuko imivugo cumi n'itanu yayindi bajaje zaragiye zi- zuzuye zi- zitatu zaragiye zuzuye urumva kubera twa- ngo twasimbye urupangu kugira tubafate baratoboye ariko kandi bikaca bidusiga ahantu muri sitoke urumva bya- bi- imifuko imwe twayifatiye hamwe tu- tuyitesheje ariko barayiba iyindi nayo tuyisanga ahantu mu gikoni eh, ifutse niyo amashitingi urumva aba ba- ba- bayoboye ngaho uru rupa- uru rupangu barabizi nk'aba- nk'abasinyira ibi ibi biryo kugira ngo ba- bigende gusinyirwa mu- babitekwe mu gikoni baba babizi murasaba icyo dusaba urabona nk'abo muri seneri bamaze iminsi baduhenda nk'aho imyaka tumaze ni myinshi ngaha tumaze ame- hari abamaze imyaka ibiri hari abamaze imya- ah, amezi icyenda amafomu yarataka yarataye garani baduha ubu- n'ubu bunuze baduhaye ubuntu bw'inzira buzomutumaza namba tuzomara iyindi myaka ibiri sinzi rero iyi taransite ko yahindutse inkambi twebwe icyo dusaba dusaba ko bodutwara urumva ko badu- batudindiza ngaha kubera kubera baturira ibyacu urumva biragaragara kuko urabye ukaraba ukaraba iyo ntuzenya ukaraba iyo mifuko yose ingene ingana n'ibindi byagiye urumva ko baratwicisha inzara nicyo gituma banka ko tugenda kubera baze barajya ibyo biryo ingaruka bigira ni kubera abana bacu birirwa gusega igarama benge n'imurongwe bakirwa babafunze batugaburira isosi y'amanjegeri ubugari bakaduha agatahe kamwe ibindi baguma babyiba saa kumi n'imwe niho tujya inzara igira twice aho kudugira neza nk'amakungu amakungu aratwitaho mugabo bategetsi baturongoye nibo baturira ibyacu twebwe rero tuko turasaba twisaba amakungu na oni iduhagurukire badukure ngaha kukaho baduhaye bariko baratwica bakatwica n'inzara inzara yatwice ntibatujane basi mu buhungiro bukuru
bavuga ngo ibyo kurya ngo byi- ngo byibwe ngo na- ngo n'abakozi bo mu gikoni ibyo kurya byiba n'abantu babategetse bo ngaha nyine mu nkambi ko nta mukozi w'igikoni afise urufunguzo rwa sitoke kandi nta hantu nta hantu tubona ahantu bo baratoboye n'abakozi bo mu gikoni rero bafise abantu b'abashefu ngaha bakorana nabo bantu nibo tukeneye kumenya cangwe bahindura abashefu bakora ngaho bazana abandi bantu ko nimba base kudutwara naho badusubize iwacu mu burundi basi nta ngorane twebwe ikitubabaza kandi ni uko twebwe iyo turiko turabaza ukuntu ibi bintu biriko birasohoka abakozi bo ngaha nyene bo badutera imiragwe no kutwishyura nabi ukamenga twebwe ntabwo tura- eh, turi ibinyabuzima mbe ni kubera iki bashobora kutwishyura amajambo atubabaza kandi twaje duhungera igihugu cyabo rero je nagomba na- nago- twagomba gusaba twe turazi neza ko kugira imfungurwa zisohoke hajya muri sitoke barazisinyira bakavuga akerekana imifuko neza yasohotse aravuze karirwe suvere bamusivamo nibarabe ni ukuvuga ko ijya mifuko dutuye batuye baduhereza turayizi ijya mi- iyo mifuko cumi n'itanu rero nayo niberekane ingene yasohotse hama ubugira kandi twebwe tumaze igihe kitari gito ngaha hariho abamaze imyaka ibiri hariho abamaze imyaka itatu amezi ngo amezi atandatu kuduka n'amavomo baduhaye abanyuma ariko ashaka guhera none tuzoguma ngaha kuzoshika ryari mbe ko bavuga ko atabarabara ibyo bapakira bija hehe bigenda gute
urakoze vedasite uyu munsi nk'uko mwabyumvise niho hatunganywa ibikorwa byo gushingura nyakwigendera perezida petero nkuru nziza byabereye ku mugwa mukuru wa politike gitega ijwi rya amerika ryaganiriye na bamwe mu barundi bamenye nyakwigendera kuva kera gushika muri ibi bihe barimwo ndiho jerome yakoranye na nyakwigendera perezida petero nkuru nziza kuva igihe cnddd yari ikigwanya ubutegetsi bwa leta y'u burundi akaba kandi yari n'umuvugizi wa cnddd ambasaderi mbayahaga isidore ari mu gice c'umugambwe iprona utemewe n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati na eric nsengimana arongoye umuhari nyafurika w'ugwaruka ajap africaine ndiho jerome aratangura avuga ukuntu yamenyanye na nyakwigendera nkuru nziza
perezida nkurunziza kugendera twamenyanye ubwa mbere korana tutaranabonana icyo gihe hari kuri nyangoma igihe twari mu rugamba rwo guhabuza demokarasi hanyuma rero twarabonanye maso mu yandi ari kuri ndayikengurukiye niwe yatwara sendedesi icyo gihe icyo gihe bwa mbere twabonana hari mu kwezi kw'indwi muri arusha twari twamutumiye ko kugira ngo duhurireho eh, n'abategetsi b'umuhari sendedeside harimo ndayikengurukiye rajabu n'abandi batewe hama rero tumutumako kugira ngo eh, aze muri delegation yo guhura na eh, nyakubahwa eh, nyir'icyubahiro eh, mandela kwezi kw'indwi eh, ibihumbi bibiri nogeye namubona rero amaso ku yandi mbere yaranejereje cyane mu buryo eh, kubera ko niwe yari ajejwe mm, ibyo kugira kumenyesha umuhari mu- sendededere mu burundi yari ameze nka mini- nka minisitiri wo hagati wo mu gihugu hagati tumutuma ko rero kugira ngo tubone mandela turi kumwe hanyuma rero icyo gihe rero eh, ijambo ryavuzwe nigena ari kurivuga mugana cyensaba ndayikengurukiye yuko tworiha petero nkurunziza ah, ah, aba ari we avuga kuzo twashitse ko ku mwanzuro twashitse ko na mandela kugira ngo abari ku gihugu bahora bakorana biyumve n'ingubu namwe ambasaderi isidore mbahaga ukuntu mwamenye uh, umukuru w'igihugu yitabye umuremyi piyeri nkuru nziza ibintu mwo mwibukira ko mwatubwira ni nk'ibi Eh, murakoze cyane nyakubahwa frederic jewe umubyeyi wacu yisinziririye mu icyubahiro petero nkurunziza jewe mu by'ukuri twabonanye umunsi wa mbere hari itariki cumi na zine z'ukwezi kwa kabiri ibihumbi bibiri n'icyenda nari nsanzwe ndamwumva kujya abanyagihugu bato bato usanga babonera mu butegetsi kure mugabo izi tariki niho nagiriza ubuntu ndatuma ko utirindiwe gusangira amasengesho kuko hari igicaniro barasenga iminsi yose ku bamungu niwo munsi wa mbere ndamubona rero nasanze mu by'ukuri kuva icyo gihe muravuze muti ibintu mwibukira ko mu by'ukuri uyu mubyeyi wacu yari umuntu afite urukundo rwinshi utoshobora gusobanura urabona ko ibyo akora atari umuntu abikora gusa ahubwo harimo umutima w'imana muri we kuko yarakunda abantu adacaguye atarata igihagararo cy'abantu atarata bakiya yari umuntu uzi urukundo kandi aciye bugufi kuko umurabye icyubahiro cy'umukuru w'igihugu namwe murakizi ariko warabona ko ari umuntu aciye bugufi mu kuramutsa abantu akabegera akabagumbira ukabona ko ari umuntu nyine w'imana icyo rero twarakimoyeho kandi mu rugendo rwe rwose je kuva icyo gihe ndamubona yigeze ahinduka yigeze ahinduka yari umuntu yuzuye impuhwe iyo yumvise umuntu yagize ibibazo warumva ko adaceceka yarahaguruka akabaza ati mbega naka bimeze gute ukabona ko ari umuntu agize urukundo akunda abantu akongera agakundisha abandi abandi warabona ko ari umuntu muri we ari umunyamahoro ari umuntu yiyemera kandi azi iyo avuye azi iyo agomba kujya warabona ko ibintu byose akora abikorana umutima uri mu nda yari umuntu w'umugabo koko abushitse hanyuma ikindi nacyo tutodeha yari umuntu w'ibikorwa yarakunda ibikorwa cyane akongera agakundisha abandi ibikorwa akababwira yuko amaboko yabo yakeza gutera imbere nagenda kumenyesha yuko uyu mubyeyi wacu akiza kera hariho imigani baca yahavuye ahindura baza ko kera bavuga ngo ukize akiri iwabo wasanga abategetsi benshi bo hambere ugiye iwabo wasanga ariho hateye inyuma hatagira ikintu na kimwe ariko wewe yavuze ati uwukize akiza iwabo ni kuva ku ntwaro yiwe watanguye kubona himiriza abantu bose yuko bajya guteza imbere aho bavuka ububwire kuraba amaporovensi yose basanga hari ihiganwa ry'iterambere kuri we wasanga kenshi abantu baduze iwabo abategetsi atanu bafise n'icyumba araramo muhira atahubatse n'akazu ka kukumwe keza mugabo ubu uye urabona ko abantu benshi bashiga mu ngo zabo yarabahimirije kubaka yari umuntu rero afite iyerekwa yari umuntu vrema kuvuga ibintu byiwe twobivuga amajoro agaca n'imirango ikiya ku bisigaye ntatwara umwanya abandi yari umuntu w'urukundo n'ukuri akunda imfubyi agakunda abapfakazi ku buryo twagiye tubona ibintu tutari bigere tubona na rimwe aho usanga ku kirimba cy'umukuru w'igihugu hariho irero ry'imfubyi ugasanga imfubyi z'ubwoko bwose abana babyawe n'abarwayi mu mutwe barataza cyangwa byagwa n'abakobwa batagira imitima bakabata ku mayarara iyo abimenye yavuga ati nzanira abo bana n'abana b'igihugu ndabareba ibyo rero ni ibintu twagiye tumubona ko byinshi tuza turabivuga mugabo duhana ijambo murakoze ego mwe namwe eric nsengimana ndazi ko muzi neza cyane nyakwigendera pierre nkuru nziza ikintu mwubwira abatwumviriza ni ikihe kuri uyo mushingantahe itabye muri murakoze cyane ku bijyanye na nyakwigendera umubyeyi wacu nyir'icyubahiro petero nkuru nziza ikintu twe twamumenyera ko ni uko nka jewe yaranyakiriye akatari gake mu biro byiwe antera intege mu byo ndiko ndakora akambwira ati uri mugabo ati ibintu uriko urakora ni ibintu bikomeye cyane mu kwaruka kandi urabye abakuru b'ibihugu bagiye bahaca ntibyakunda ko nk'ibintu uriko urakora uri nk'umujene nka jewe mvuka mucankuzo zajendajuru hariya utagira umuntu wo hejuru agushikana ku mukuru w'igihugu ngo mushobore kuvugana cyangwa udafite novuga igihagararo gikomeye mu gihugu ngo ashobore kukwakira cyangwa gutelefona yakubaze ibikorwa uriko urakora ingene biriko biragenda akagutera intege ati ingorane uriko urabura nazo twese twarahuye nazo na wewe komeza ni uko igihugu bagiteza imbere novuga mu ncamake ko eh, yari umuntu novuga ko atatoranya umuntu ku butoni canke atatoranya umuntu ngo avuga ngaha canke ngo ntagire uwo muvugira ariko yarakunda abakozi yari umuntu w'urukundo yiyegereza abantu bato bato akanguraja les organisation abantu ba- bari mu mashirahamwe y'ugwaruka tugarutse kuri mwebwe eh, mushyantahe eh, Jérôme ndiho Ah, abantu bari begereye nyakwigendera perezida nkuru nziza bavuga ko yari afite agatazirano igihe ah, umuhari yarimwo wari ukiri hanze ugishaka kwinjira mu burundi akazina ka muhuza ko bakavuye kuki nk'uko babivuga Eh, bamwise umuhuza kubera yuko ku rugamba rwo guhabuza demokarasi bagiye mu ishyamba biragoye ubuzima Eh, abantu bacu rimwe na rimwe eh, barasubiranamwo basubiranyemo rero byatera ingorane nyinshi cyane eh, n'ubuzima bwa bamwe bamwe bukaha- bukahaherera mu buryo rero kugira ngo ibyoye eh, ntibibandanye petero nkuru nziza perezida wacu twabuze icyo gihe yarabanguranya agahanura akajya hirya no hino agahuza kugira ngo ibara ntirigwe mu buryo rero kenshi na kenshi yari abishika ko yashika ku ngingo yifuje yuko abagira abasubiranemo basubira gufatana mu nda wumva rero ku rugamba rwo guhabuza demokarasi yarakoze ibi bihambaye cyane byatumye urugamba rubandanya ni nacyo gituma rero itariki cumi na zitanu eh, gitugutse ibihumbi bibiri mu bihumbi byari ibihumbi bibiri gutyo oye eh, na rimwe ibihumbi bibiri na rimwe eh, mu kwezi itariki cumi na zitanu gitugutu eh, ico gihe rero nico gituma nico gituma a- abo bari kumwe eh, na cane cane adolf nyirimana na rajabu abo nibo bari hejuru cane mugabo muri abo evariste yari kure bari muri uwo mugwi nyene abo rero nibo baciye bafata ingingo yo kugira ngo eh, bamugire kizigenza Mm, da- ni- ni- n'ijambo ryanditse mbere ryanditswe mu- mu ijambo ba- bari bateguye ryanditse ryo kumugira kizigenza Uwa- uwanditse wasiriye ku mukono w'ubwo rwandiko rumugize kizigenza ni adolphe nyirimana kuva icyo gihe rero urumva muhuza nkuru nziza byamaze basanzwe bamaze kuba umuhuza yaciye ajya hejuru eh, y'urugamba Eh, icyo gihe asubirira sengurukiye amusubiriye rero eh, bazi ko iyo ingwano nk'iyo yari imeze harimo ibindi biruka kuri fede obusitake umwe aba afite temwa agahereza inkuru nziza rero niwe yafashe iyo temo ya nyuma yatumye abandanya urugamba kaho cddsbb iva mu ishyamba ikagenda mu butegetsi mbere cddsbb igatsinda n'amatora ibihumbi bibiri na gatanu nuko rero inkuru nziza yari umuhuza mu buryo mbere amaze kuba umukuru w'igihugu urumva kari mu ishyamba karaba no no mu buzima busanzwe eh, mu gihugu naho nyine haraba ingorane izo ngorane turazigaruka ko mu kanya ariko nagombanira hamwe n'akanya ambasaderi isidore mbayehaga nawe nyine atubwire niba hari ibintu abona byaba byakozwe niba ako gatazirano koko karibonekeje mu byo ashobora kuba yararanguye mu gihe cyose ya- yamaze ku butegetsi Eh, murakoze cyane bo jewe ibyo mu ishyamba ntabyo navuga kuko ntabyo nzi mugabo nk'uko bivuze eh, burya iyo umuntu ameze uko nyene akunda guhuza abantu ibihe byose abayeho urabimubonako rero warabona ko kenshi iyo abantu ngaha yumvise hari amatati hagati y'umuntu n'uwundi yarakunda guhamagara uwo muntu akahamagara n'uwundi akavuga ati byoba byiza mutabandanije ibyo bintu ndiko ndumva ahubwo mugahuza mugakora mukamenya mwese yuko muriko mukora igihugu ambasaderi isidore mbayehaga ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwarose kugira ngo muganire na radiyo ijwi ry'amerika natwe turakengurutse cyane irya amerika dahindishanya kuduha ijambo kugira ngo tubihe dushikirije ku byerekeye ubuzima bw'igihugu cacu murakoze cyane umushingantahe ndiho jerome mwakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radiyo ijwi y'amerika namwe ego turakengurutse yuko muduhaye akanya nshuti z'ijwi rya amerika ni kuri iki kiganiro dusozereje uko amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimiye kuba mwaduteze amatwi dushimire kandi enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma na fatuwari maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro byari bihagarariwe na etienne karekezi kuri mikoro ari kumwe nanjye fidel niyongabo tubasezeye tubifuriza mwese ibihe byiza kandi tubararikira kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika